iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye bucya ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ni thomas kamirinda ubasuhuza amakuru yo muri iki gitondo tuyahereye ku yo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugezweho na aloyizi bigirimana aloyizi mikoro ni iyawe
urakoze tomasi perezida yatowe joe biden ejo ku munsi wa gatatu yasabye abanyamerika kwirindikiza cy'umugera wa korona kandi abemerera ko amerika itariko iratsindwa iyi ntambara abishyikirije mu gihe amerika kuri uyu wa kane ihimbaza umunsi mukuru w'umuganuro uhimbazwa buri mwaka wiswe thanksgiving biden yemereye abanyamerika ko hari ibyizigiro ko icyo kiza kitazo kwamaho yavuze ko inshansho za mbere za covid cumi n'icyenda zizotangura kuboneka mu mpera z'ukwezi kw'icumi na kabiri avuga kandi ko igihugu cyose kizocandagwa mu biringo bya vuba bishobotse amerika igeze ku bantu barenga ibihumbi amajana abiri na mirongo itandatu na kimwe bamaze kwicwa n'uwo mugera nk'abarenga imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana umunani bamaze kwandura nk'uko bishyikirizwa na kaminuza john hopkins yaha muri amerika muri amerika kandi perezida donald trump yaragiriye imbabazi michael flynn yigeze kuba umuhanuzi wiwe mu by'umutekano w'igihugu ingingo afashe itesha agaciro amatohoza yakozwe ku ruhara rw'uburusiya mu gushaka guhuvya amatora n'amatohoza trump yamye avuga ko ashingiye ku nyungu za politike trump yatangaje ico kigongwe ejo ku munsi wa gatatu avuga kandi ko ari ingingo afashe y'agaciro michael flynn abaye umutegetsi agira kabiri yagiriwe n'ivyaha mu matohoza ku burusiya ababariwe na perezida trump yarababariye kandi umugenzi wiwe wo kuva kera roger stone hasigaye iminsi ngo ajyanwe mu gasho ni kimwe mu twigoro two gutesha agaciro ibyavuye mu matohoza yari atumbereye leta yiwe kandi yashoboye gushika ku kwagiriza abashika batandatu mu bari bamwegereye muri afurika komisiyo igejwe kubahiriza agateka ka muntu yashinzwe na leta ya etiyopiya yagiriza umugwi w'ugwaruka rwo mu ntara ya tigre ubwicanyi bw'agahomerabunwa bwahitanye amajana y'abasivile bafashijwe n'inteko za tigre iyo komisiyo ejo ku munsi wa gatatu yasohoye raporo y'abantu bashika amajana atandatu bishwe mu gisagara ca mayikadra mu ntara ya tigre ku itariki y'icenda ukwezi kw'icumi na kumwe yavuze ko umugwi w'urwaruka witwa samuri wateye ubwoko bw'aba amhara hamwe n'abagabo bo mu bwoko bwa welkite babakubitisha inkoni bacumitwa imbugita hamwe n'imipanga bongera bicwa baboshwe umugambwe tplf utwara intara ya tigre ntiwashotse ugira ico ushikirije kuri iyo raporo ariko warahakanye kugira uruhara mu bwicanyi bwo muri ico gisagara ca maikadra leta ya cote d'ivoire yavuze ejo kuwa gatatu ko iriko irategura guha urupapuro rw'inzira rwa pasiporo uwahoze ari perezida w'ico gihugu laurent bagbo ivyugurura umuryango w'itahuka ryiwe mu gihugu itahuka rya bagbo ni kimwe mu biriko biraganirwako hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo gushika ubu bataremera intsinzi ya perezida alasane uwatara inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu yo kuwa mirongo itatu n'imwe ukwezi kw'icumi Laurent Gbagbo w'imyaka mirongo irindwi n'itanu ari mu Bubirigi aharindiriye ingingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku byaha byakozwe mu ntambara yadutse muri Cote d'Ivoire inyuma yo kwanka kwemera ibyavuye mu matora yo mu bihumbi bibiri na cumi ubushikiranganje bw'ikigega ca leta muri leta z'ubumwe za amerika bwarafatiye ibihano umunyalibiya mohamed alkani hamwe n'umuhari wiwe w'abarwanyi kaniyate muri libiya ku byaha byo guhohotera agateka ka zina muntu iyo ngingo ifashwe inyuma y'aho mu ndwi iheze uburusiya buburije ishyirahamwe mpuzamakungu oni guhana uwo muhari amerika ivuga ko umuhari kaniyate wagandaguye abasivile mu minsi iheze ubahamba mu binogo rusangi mu gisagara ca tarhuna
aloyizi bigirimana urakoze kutugezaho aya makuru yo hirya no hino ku isi amakuru mu biyaga bigari mu burundi hakenewe umurwi wigenga w'igihugu ujejwe kurwanya ihohoterwa rifatiye ku kuboreza igufa umuntu ni ukuvuga iyicarubozo dusanga kuva igihugu gishyize umukono kuri ayo masezerano mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu ntibwashoboye gukurikiza ayo mategeko mu bijyanye no gushyiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kurwanya isinzikarizwa ry'ubuzima uyu ni Sixte vinyi nimuraba umuyobozi w'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi petero buyoya yeguye ku mirimo ye y'intumwa yihariye y'umuryango wa afurika yunze ubumwe muri mali n'akarere ka sahel mu mikino amajonjora ya forobasket igikombe cy'ibihugu bya afurika yaraye atangiye i kigali noneho rero amakuru arambuye nyuma y'izo ngingo z'ingenzi major petero buyoya wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u burundi yeguye ku mirimo ye y'intumwa yihariye y'umuryango wa afurika yunze ubumwe muri mali n'akarere ka sahel ahita asaba ubuhungiro muri mali mu kiganiro yaraye agiranye n'abanyamakuru i bamako umurwa mukuru wa mali yasobanuye ko yabitewe n'uko urukiko rw'ikirenga rw'u burundi ruherutse kumukatira gufungwa burundu ibindi kuri iyi nkuru tubibaze mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda joe biden watorewe kuyobora amerika yavuze ko azohereza linda thomas greenfield guhagararira amerika mu muryango w'abibumbye thomas greenfield afite uburambe bw'imyaka irenga mirongo itatu n'itanu mu bya diplomasi harimo kuba yarahagarariye igihugu cye mu busuwisi pakistani kenya gambia nigeria na jamaica uyu mugore yanabaye ambasaderi wa amerika muri liberia aba na minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga ushinzwe afurika mbere y'amatora y'uyu mwaka yo ku itariki eshatu gushyingo umunyamakuru mugenzi wacu shaka sali yaganiriye na linda thomas greenfield kuri politiki ya amerika ku mugabane wa afurika icyo gihe yavuze ko kugena ibika byo gutegeka cyangwa manda ntarengwa byafashije mu gushimangira demokarasi ntawe utabona ko ibyo birimo kuba buhoro buhoro kandi ndibaza ko mu butunzi bukomeye afurika ifite harimo abaturage bayo niwo mugabane utuwe n'abakiri bato benshi kandi abo bato barimo kugira ijambo rikomeye ku bibera ku mugabane kugeza ubu rero ntiturabona icyo ko kwerekeza imbaraga kw'ibikomerezwa kuri afurika cyangwa ko kwigarurira ijambo rikomeye ko urubyiruko biratanga ariko bizavamo ikintu cy'igitangaza kandi kizagirira akamaro gakomeye afurika ni umugabane w'amakiriro mpora nanabivuga nta handi hari amahirwe ku isi aruta yaboneka muri afurika kandi birigaragaza ku isi hose kandi ndibaza ko abanyafurika ubwabo bakwiye kuba aribo ba mbere bigirira akamaro Thomas Greenfield ibihugu by'ibihangange byose birasa nk'ibyerekeje imbaraga zabyo kuri Afurika mu gihe nayo iri mu nkundura yo kwigira no kubaka ubukungu burambye mu bihugu bimwe na bimwe ibya manda ntarengwa ntibigaragara mu itegeko nshinga ibi bituma hari abaperezida bayobora imyaka n'imyaka ariko icyo navuga ni uko kimwe mu byo twagizemo insinzi mu baturage hirya no hino muri afurika ni uko amatora yabaye imwe mu nzira zo kwemera iby'uko umutegetsi agira manda ayobora kandi atarenza ndibwira ko igikurikiyeho ari ukumenya neza ko amatora aca mu mucyo no mu bwisanzure kandi abaperezida bari ku butegetsi ntibifashije amatora nk'inzira yo kuyobora kugeza bapfuye nk'ibyo turimo kubona mu bihugu bitagira manda ntarengwa z'umukuru w'igihugu thomas greenfield ni umuntu wakoranye n'abaperezida bo mu ishyaka ry'abademokarate n'abarepubulikani kandi bose bagiye bagaragaza ko koko afurika ari umugabane w'ingirakamaro nzobera ibintu bya politike kandi nakoreye buri buyobozi hari intego ubuyobozi bwose bwahuriyeho kandi nazishyize mu ngiro nk'indahemuka icyo nzi cyo buri buyobozi bufata afurika nk'umufatanyabikorwa kandi buharanira gufasha afurika gukemura ibibazo uwo ni thomas greenfield wavuganye n'umunyamakuru ijwi rya amerika shaka sali mbere y'amatora yo ku itariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka joe biden watorewe kuyobora amerika yatangaje ko thomas greenfield ari umwe mu bazaba bagize guverinoma ye yabyanditse ku rukuta rwe rwa twitter agira ati mama yantoje kuyobora neza n'urukundo kugira ngo ngire uruhare mu guhindura isi nziza ibyo narabikurikije mu gihe cyose nakoze mu by'imibanire n'ibindi bihugu kandi ndamuka nemeje linda thomas greenfield azahagararira amerika muri onu ubwo linda thomas greenfield yari mu butumwa bw'akazi mu rwanda mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane umusore yamufatiyeho imbunda maze agerageza kwihagararaho nta gihunga linda yabwiye umusore ati sinjye mugore bagutumye kwica mu magambo ye ati nari mfite ubwoba kandi munyumve neza ariko sinakutse umutima uyu ni umwe mu banyapolitiki b'inararibonye ndetse joe biden watorewe kuyobora amerika yamuhisemo nk'ugomba guhagararira amerika muri oni umugore w'umututsikazi washakishwaga ngo yicwe ni umwe mu magana menshi yishwe muri jenoside mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane imyaka makumyabiri n'itandatu nyuma y'ibyo bihe by'amage n'akaga gakomeye linda thomas greenfield ategereje kuba yakwemezwa na sena maze agahagararira amerika mu muryango w'abibumbye mu rwanda abatuye mu kagari ka nyarutarama mu mujyi wa kigali ejo bongeye kugirana ibiganiro na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'umujyi wa kigali ku kibazo cyo kubimurira ahandi umunyamakuru wacu i kigali eric bagira ubusa aratubwira ko ibi biganiro ntacyo byagezeho mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo muzi n'ibibera mu buriri ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo azuba ku rugo abana babateze amatwi cyangwa babareba umwe mu baturage batuye nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro mu mujyi wa kigali bagomba kwimurirwa mu busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa ni mu biganiro byabahuje imbona nkubone n'umujyi wa kigali na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bareba icyakorwa ni umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa bwana godefure karamuzi uyobora umurenge wa remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe profeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo ntabwo kangondo na kibira ariho hambere ntabwo ari aha byahereye nta nubwo ari aha bizarangirira siko bimeze ntabwo ari mu mujyi wa kigali gusa n'ahandi turabifite ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa babimburiwe na bwana jean dodier shikama iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa kangondo gusa ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato kubera igihe bamaze badafite uburenganzira ku mitungo yabo hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira bakikoma amategeko nubwo ari bo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo iki ni igihugu cyaba kidukunda kitatureberera ngo twige amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa ariko twe turebye dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buvuga ko hari imiryango mirongo ine n'umunani yemeye kwimukira i busanza mu mazu yabaye abonetse mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we bagasaba ko n'ibinaba ngombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda nitwe bajya kurebera ntibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa ushaka inzu ntibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe ntibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo ese minisita abatazabyemera bizagenda gute uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifite mu mufuka bazamura n'iyo etaje aho ngaho bizagenda biti icya gatatu ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi hakaza undi muntu hariya hepfo mu gishanga hepfo hegera uruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka igenagaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba yategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shyaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye ejo tuzagaruke twongere tubiganireho ariko dutere intambwe ntacyo tuzongera tubiganireho kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo ntacyo bwavuze ku bashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kubamo abanyamategeko bahuza impande zombi ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo kugeza ubu mujyi wa kigali urabarura basaga ibihumbi bitandatu bari batuye mu bishanga barimo abagera muri magana abiri mirongo itanu bo muri nyarutarama basenyewe ku cyumweru gitaha nibwo imiryango mirongo ine n'umunani byemejwe ko izimukira i busanza muri kicukiro iki kibazo gifata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kirareba imiryango isaga igihumbi magana atanu bose hamwe barakajwe bikomeye n'uko hari abaturanyi babo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi ahabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tuve mu rwanda tujye mu burundi abaserukira inzego zitandukanye zirimo urwego rw'ubutabera n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu bateraniye mu nama y'iminsi itatu igitega bemeza ko mu burundi hakwiye kujyaho urwego rwigenga rw'igihugu rwo kurwanya ihohoterwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu byerekeranye n'iyicarubozo ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire Tungimana uri i Kigali mu Rwanda muri urwo ruganda ruzomara iminsi itatu mu gisagara ca Gitega ruteguwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu Burundi 60 Vinyini Muraba arongoye uwo mugwi avuga ko uwo mugwi w'igihugu wigenga ujejwe kugwanya ihohoterwa rifatiye ku kuboreza igufu umuntu wategerezwa kuba wagiyeho inyuma y'umwaka umwe uburundi bushize umukono ku masezerano mpuzamakungu yo kurwanya ihohoterwa rifatiye ku kuborezwa igufa twasanze igihugu cy'u Burundi e, carashize umukono ku masezerano mpuzamakungu e, agwanya ibintu byo guhohotera canke gusinzikariza igufa ikiremwa muntu ariko dusanga kuva igihugu gishize umukono kuri ayo masezerano e, mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu e, ntibwashoboye e, gukurikiza ayo mategeko mu bijanye no gushyiraho umugwi w'igihugu wigenga ujejwe kurwanya isinzikarizwa ry'ubuzima ku bantu kandi amategeko yo yavuga yuko mu mwaka umwe gusa ko uba washyitseho muri icyo gihugu umugwi wigenga uzoza uragenda kuraba abafunzwe babone ko atanu umwe ariko arasinzikarizwa ubuzima 60 vinyini muraba avuga ko guteba gushyiraho uwo mugwi bishobora kuba byaturutse ku kutamenya canke kumbure ku kubura uburyo ari nayo ntumbero umugwi arongoye wiyumviriye gutegura urwo ruganda kugira ngo bibutse abajejwe inzego zitandukanye ko bategerezwa gukurikiza ibiba biri mu masezerano mpuzamakungu uburundi bwateye ku mukono kutabushyirako bishobora kuba byavuye nko kutamenya canke kubera uburyo nicyo gituma rero twahamagariye inzego zose zitandukanye z'igihugu tubibutse eh, ko bateye umukono kuri ayo ma, masezerano tubibutse kandi ko biyemeje ko bazoshyiraho uwo mugwi turaza kubanza twige ingene imigwi mwene iyo ijaho n'icyo ikora hanyuma turabe ibihugu bishobora kuba zarashize mu ngiro ayo masezerano mu gushyiraho uwo mugwi hanyuma turabe ibiri mu burundi byadufasha kugira ngo uwo mugwi ujeho nibasubira kugira andi maevaluwasi babone ko igihugu cy'u burundi cyateye iyindi ntambwe kije imbere kugira ngo bashyireho uwo mugwi uwarongoye umugwi wigenga ujejwe agateka kazina muntu mu burundi avuga ko mu gihe umugwi wo gukurikiranira hafi isinzikazwa ry'ubuzima bwa kiremwamuntu wojaho vyofasha kugira ngo uburundi bufatwe nk'igihugu cubahiriza agateka kazina muntu bibaye ngombwa ukazuraja gusigura uko ibintu bimeze umwanya wose uburundi bwohamagazwa iyo hakenewe yuko umuntu asigura ibibazo by'igihugu kenshi baca kuri uyu mugwi w'igihugu ugenga ubushakashatsi muntu ariko mu gihe hoba hariho uwo wundi mugwi canke hariho inzego ziraba ivya eh, gusinzikariza eh, agatekazina muntu canke gusinzikaza ubuzima canke igufa ry'umuntu ni ukuvuga ko n'uwo mugwi ushobora gutanga raporo yindi eh, iza gusigura ibintu uko biba vyabaye tukavuga tuti rero ivyo vyose bigiye hamwe vyofasha kugira ngo igihugu gishobore kuza kiratanga umuco mu gihe cose hagize ivyo bikeka ku, ku gihugu cacu c'u Burundi ku bijanye n'uko isinzikarizwa rya kiremwa muntu rimeze mu burundi 60 vinyini muraba avuga ko ibikunda kwibonekeza mu burundi biri mu mico ibiri hari umugwi w'ababikora n'umugwi w'abajejwe kwamira ariko ntibabikore iyo tuvuze guhohotera agateka kazina muntu biri mu mice ibiri umuco wa mbere ni uko umuntu ari mu nzego za leta aba yakoze ikintu gihungabanya agateka kazina muntu e, ajejwe canke uwundi uwo ari we wese kuko murazi ko umuntu ari mu nzego aba ajejwe gukingira abenegihugu mu wa kabiri naho ni igihe umuntu ari mu nzego canke ashinzwe amabanga adakoze ivyo yari ajejwe gukora muri icyo gihe rero mu gihe abajejwe amabohero cyangwa abajejwe intwaro badakingiye bikwiye abo bantu bahohotewe naho nyine turacitaho kuko iba ari guhungabanya agatekazina muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho hiyamirizwa ikiringo kigira gatatu kuri perezida nkuru nziza petero ivyegeranyo bitandukanye vy'amashirahamwe mpuzamakungu n'ayo mu burundi vyagiye biremeza ko mu burundi gusinzikariza ubuzima abatavuga rumwe na leta vyimonogoje ivyo vyegeranyo vyadoma urutoke urwego rw'iperereza igipolisi na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure rwegamiye umugambwe sndfdd uri ku butegetsi dusubire mu rwanda aho guhera mu kwezi gutaha leta izatangira gukoresha imbwa mu gusuzuma covid cumi n'icyenda cyane cyane aho abantu bahurira ari benshi ni inkuru ya sumuta kaboyi iki gikorwa leta y'u rwanda izagifashwamo n'igihugu cy'ubudage ari nacyo kizatanga abazatoza izi mbwa mu kiganiro cyihariye umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc muganga nsanzimana sabe yahaye ijwi rya amerika yasobanuye uburyo izi mbwa zizakora mu gutahura uwaba yaranduye covid cumi n'icyenda icyo dukora ni ugufata umuntu niba dupima mu macandwe tukamuha icyo ashyiramo ayo macandwe niba ari amaraso turi bufate nayo tukayafatira aho mukayashyira mu kamashini kabugenewe hanyuma imbwa ikaza kuhanyura yihumuriza kuri kuri ibyo bipimo biba byashyizwe hamwe ari byinshi na ba nyirabyo bakiri aho urumva yo ihanyura mu munota umwe iba bahaye ibisubizo kandi mbere ubu twapimaga bigatwara nk'amasaha makumyabiri n'ane byihuse muri laboratwari ni uburyo butazasimbura ubusanzwe birumvikana ariko ni uburyo bwakwifashishwa ahantu bitagombereye gutwara ibipimo muri muri labo bikihuta kandi bigakorwa n'abantu batize gupima nyine covid cyane biroroshya hari aho batangiye kubikoresha mu bihugu bimwe by'i burayi no muri aziya ubwo rero natwe turashaka kubitangira hano muri afurika uyu muyobozi yumvikanishije ko kwikubitiriza imbwa zizifashishwa mu gupima ahantu abantu benshi bahurira nko ku kibuga cy'umupira ku kibuga cy'indege n'ahandi mu rwego rwo kwihutisha akazi muganga nsanzimana avuga ko imbwa zizakoreshwa ari izisanzwe zikora indi mirimo zibarizwa muri polisi y'u rwanda zikaba zizabanza guhugurirwa icyo gikorwa nsanzimana aganira n'ijwi rya amerika yasobanuye ko mu bihugu byatangiye kwifashisha izi mbwa batangaza ko byatanze ibisubizo byizewe ku kigero cya mirongo cyenda na kane ku ijana uyu mushinga ugiye gutangizwa mu rwanda umubare w'abanduye kovide cumi n'icyenda ugenda ugabanuka ndetse kugeza ubwo abarwayi benshi basigaye bavurirwa mu ngo zabo muganga nsanzimana asobanura ko mu bigo makumyabiri na bitanu byapimirwagamo ubu makumyabiri byamaze gufungwa hakaba hasigaye ibigo bitanu gusa uyu muyobozi akumvikanisha ko ibigo byinshi byamaze gufungwa kuko abarwayi benshi bafite ibimenyetso bidakanganye bavurirwa mu ngo zabo muganga nsanzimana akumvikanisha ko nubwo umubare w'abandi urugendo ugabanuka nta kwirara kuko icyorezo kigihari covid ntabwo iri kugenda yoroha muri ibi bihe abantu basa nk'abatangiye kugabanya imbaraga nibwo ikunda kuzamuka mwarabibonye n'ibihugu byinshi byasubiye mu rugo n'impfu nyinshi zirazamuka mu bindi bihugu cyane cyane ku mugabane w'uburayi no muri amerika twe rero mu rwego rwo kurwanya ibyorezo turabizi yuko umunsi umwe icyumweru kimwe iyo urangaye biba bihagije yuko ugera ku gipimo bikugora kongera kubigarura izi ngamba zo kongera uburyo bwo gupima covid cumi n'icyenda ziriho mu gihe hirya no hino ku isi havugwa inkingo zimwe zitanga icyizere cyo kuzakingira iki cyorezo umuyobozi wa rbc agasobanura ko leta y'u rwanda nayo itasigaye inyuma mu kuzareba uburyo yazabona urukingo mu gihe zizaba zageze ku isoko twashyizeho itsinda rishinzwe kwitegura ibijyanye n'urukingo rwa covid cumi n'icyenda buriya urukingo ubwarwo nta n'ubwo ruba binagoye cyane buriya ibijyana narwo nakwita logisitike z'urukingo nizo zigora ibihugu byinshi izi ngingo nk'uko mwabibonye nyinshi zisaba kubikwa ahantu hakonje cyane bitandukanye n'inkingo twari dufite kuko zitasaba gukonje izindi nkingo ubusanzwe zibikwa ahantu hatari munsi ya makumyabiri ku ijana makumyabiri y'ubukonje dogere selisiyusi turi gushaka ibyo bikoresho turi gutegura urukingo umunsi rwemejwe tukaba natwe twaba mu ba mbere barubona twaba turuguze twaba dufatanije n'abarukoze ko hazabaho ibiganiro n'abarukoze buri wese ajya atanga komande bamukorere cyangwa se afatanye n'abandi bayitanze mbere natwe turazikeneye ubusanzwe imbwa zari zimenyerewe mu kazi kajyanye n'umutekano aho zisaka ahantu hatandukanye hagamijwe ko zerekana nk'ahishe ibiyobyabwenge cyangwa ibindi byagirira nabi abantu kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri abari bamaze kwandura icyorezo cya covid cumi n'icyenda mu rwanda bari bageze ku bihumbi bitanu magana arindwi mirongo itanu muri bo abamaze gukira ni ibihumbi bitanu magana abiri mirongo ine n'umwe naho magana ane na mirongo itandatu na babiri baracyavurwa abamaze kwicwa n'iki cyorezo baragera kuri mirongo ine na barindwi Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya ahumurije ariko mwe muretse kugenda noneho mwumva ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
hagati y'amagenekerezo ya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kw'icenda na cumi na rimwe z'ukwezi kwa cumi na kumwe mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri na rimwe abagabo b'abongereza mirongo itanu na batatu bari kumwe n'abagore n'abana barifatikanije n'abasangwabutaka bo muri amerika bagera kuri mirongo icenda aho hari mu ntumbero yo guhimbaza umunsi w'umuganuro wafashwe nk'uwo gushima umwimbi wabo wa mbere baronse bari ku butaka bwabo bushasha mu gisagara ca plymouth kiri muri leta ya massachusetts y'ubu abo bantu ico gihe bari bafise ibintu vyinshi vyo gushima umwaka umwe imbere yaho nko hagati na hagati y'ukwezi kwa cumi na rimwe mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri bari mu bari bagize umurwi w'abacakara ijana na babiri bazanywe n'ubwato bwitwa mayflower bwashikiye mu buraruko bwa amerika abo bari bamwe mu bari bahagaze ku myumvire yabo ikarishe mu vyo kwemera yatumye leta y'igihugu cabo c'ubwongereza ibafata nk'intagondwa ziba muri ico gihugu zitabifitiye uburenganzira barambiwe n'ihohoterwa bakoregwa bahisemo kwerekeza mu cahoze citwa ubukoloni bwa virginia bahava bomorwa n'imbeho ariko guhava babandaniriza mu cofatwa nk'ikigwa ciswe cape cod gutyo batangura kuhashinga imizi uwo mwaka wabo wa mbere wari ugoye cane mu mwaka umwe gusa hafi igice c'abo bacakara ijana na babiri barahitanywe n'inzara ivyaduka vy'ingwara n'imbeho ibihe vy'ici vyahavuye ariko bibazanira umwimbu mwiza mu kiringo kibanziriza ibihe birangwa n'imbeho ikaze abagabo mirongo ibiri na babiri abagore bane imiyabaga icenda iy'abahungu na batanu y'abakobwa hamwe n'abana cumi na batatu bahava barahura bigina uwo mwimbu leta ya massachusetts biravuga ko atariyo yonyine yitirira kuba yaratangwa ibyo guhimbaza umunsi w'umuganuro n'amashimwe uzwi ku izina rya thanksgiving aha muri amerika zimwe mu nyandiko za kera zirerekana ko nk'abanyesipanyole ba mbere bashitse ku mugabane wa amerika hari imihango y'umuganuro ijanye n'ukwemera kwabo bagiriye muri leta za florida texas maine na virginia imbere yo mu gihumbi kimwe n'amajana atandatu na mirongo ibiri naho biri uko iyo mihango yabo yamaze umwanya urume rumara kuko batabandanije babihimbaza biciye ku busabe bw'ubutavanako bwa leta ya massachusetts umunsi mukuru w'umuganuro ku nshuro ya mbere wahavuye uhimbazwa ku mugaragaro mu maleta yose mu gihumbi kimwe n'amajana umunani na mirongo itandatu na gatatu biciye ku itegeko rya perezida abraham lincoln nyuma yaho perezida franklin delano roosevelt yahavuye ashira uwo munsi mukuru mu ndwi ya kane y'ukwezi kwa cumi na rimwe uko umwaka utashe kandi avuga ko ari umunsi w'akaruhuko muri amerika umunsi mukuru w'umuganuro thanksgiving watanguye nk'igisabisho c'amashimwe y'abimukira naho ubundi vyari bimenyerewe ko uwo munsi mukuru urangwa no guhura hagati y'abaryango n'abagenzi bagasangirira hamwe uno mwaka ikiza ca virusi ya korona gihangayikishije amakungu gishobora gutuma abatari bake bawuhimbaza bonyene mu mihana yabo mu kurindira k'umuco wongera gutamanzura
iryo ryari ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika nshuti banywanyi mbashimiye cyane ko mwagumanye natwe mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu